radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa murisanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nanjye venuste nshimiyimana nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'amerika mbifurije umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri n'itanu uzababere uburumbuke mubona abanyu mwatandukanye ndabifuriza kubabona uyu mwaka muri iki kiganiro gisoza umwaka gitangira undi ndifuza gusubiza amaso inyuma ngaruka ku bagize amahirwe yo kuza mu kiganiro bashoboye kubona ababo
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje nongeye kubaha ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga hamubo uyu mwaka bibiri na makumyabiri n'ine wabereye mwiza harimo denise mukamubano washakaga umuryango atazi n'aho akomoka mukamubano atuye mu karere ka rutiro umurenge wa ruhango akagari ka nyakarera umudugudu wa kayove yahuye na se wabo leonidas wihoreye atuye mu karere ka gasabo umurenge wa nduba akagari ka butare umudugudu wa kanani wihoreye aribuka uko batandukanye twarahunganye turagenda tugeze hagati ya ruhengeri na gisenyi ahantu habera isoko rya vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe ntabwo duherukanira twarinze twambuka tugera muri muri zayire hanyuma ingenerekezi y'umugunga ngarambe n'umugore baje kuza ngo nyuma ahigoma ngarambe n'umugore we baje kwitaba bitabye imana hanyuma abana bo rero batoragurwa n'imiryango bagira neza ntabwo yigeze arenga ku kibuga cy'indege ngo arambe n'umugore niwo baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo uwo mukuru umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru ubyara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza ngo anywe amashyamba aho munguke usanga nyirakuru yamutahanye nyuma nabwo yaje gushaka umugabo yo gushaka umugabo baragenda bigira i bugande ariko ngeweho ndahari hanyuma ndetse wabo hari na ba nyirasenge batatu na nyirakuru ubyara nyina rero uretse ko yari atuye musaze muri ruhungo ubarimutse bagiye iburasirazuba mu mutara afite na ba nyirarume hari uwitwa semuhire hari uwitwa mugabo ukuze hari n'uwitwa nyandwi n'amanzi afite na nyina witwa mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka butare ubwo ni mukuru wa nyina ababyeyi bamaze kwitaba imana najyanaga n'umukobwa witwa denise wakoraga teseri aho zagoma ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo uwo mwana nzamubona nibwo nibajije ni uwagana agasaro ka buraga ku ijwi rya amerika mukamfasha uburyo uwo mwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufasha ikiganiro cye ntagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe bakabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yavunze angana nta babyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva yuko n'abari inyuma yaho gatoya b'intisha baboneka nibwo nanjye navuze ni uwashakisha uwo mwana nkabifashisha ayo mwana ko mwamuzana uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho nkaba namubona akamenya umuryango akomokamo hariho no mu kanya twavuganaga hariho niba rero umbwira yuko mukamubano ari ryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu yitwa mukamubano denise mbese mbere y'uko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yari atuye he aho twari tubona aho dutuye hahoze hitwa muri shango aho baje guhuriza shango shananduba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa nduba n'ubundi aho rero muri komine gikomero nguma kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro uretse gato ndebe yuko mukamubano mubona yego karame ni venutse nshimimana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa uwihoreye leonidas leonidas ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe umugabo wawe ntabwo arataha oya nta wundi muntu mukuru muri kumwe ntawe
ubundi ntabwo mbikunda gu- gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine Ah, kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyu uvuga ko ari so wanyu utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire none rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate mu mugongo nk'uko wanyizeye ukomeze unyizere ngo nkutware nkugeze mu biganza by'umuryango wawe ah, muganire aracyategereje hanyuma ah, ushobore gusinzira kubera ko ah, ntabwo wabishobora kurara u- umutegereje Nya- ntegereza gatoya Uh, Denise uh, ari hano kuri telefone nawe uwihoreye urahari ndabakiriye mwembi ku ijwi rya amerika reka mpere kuri wowe muzehe uwihoreye uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye umubwire uwo ari we
denise muraho none apana wanjye humura humura yitwa uwihorero ni dasi aba ndi murumuna wa papa wawe Eh, papa wawe rero eh, mugwa mu ntege ndi murumuna we twarahunganye tumaze guhunga tujya ku gisenyi niho twatatanye ahantu hitwa muri vunga twambuka goma tugera ku- tujya muri zere ntabwo twari tukiri kumwe hanyuma naje kumenya yuko yitabye imana n- n- n'umudamu we ko yitabye imana ukaba wari ufite mukuru wawe witwa mukangawe erenestina twaje kumubona mu mafoto tumaze kumubona mu mafoto hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina ngo anariho yari afite na ba- na ba nyirarume hanyuma barambwira bati dore nibwo ugishaka reka tumuhe nyirakuru ba- abane nu- nu- n'uyu mwana hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'igoma hose ndagushakisha ndakubura maze kukubura ni uko ndatuza ariko imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane ikagupfushe nawe kugira ngo uzatahuze kugira ngo utuze kugira ngo umupapa urakoze uranyumva arakumva arakumva umugendeshe buhoro ari wenyine nta umugabo ntago ahari urumva kwakira amakuru nk'aya ntabwo byoroshye nanjye byananiye kuyakira turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira agende asubiza buhoro buhoro Bira- ntabwo byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite ndavuga se na nyina ariko n'ubwo bwose abafite ni inkuru atari yiteguye yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira imana azababona ariko um, turamugendesha buhoro tumukomeze eh, kugira ngo um, yiyakire ashobore no kugira nawe icyo akubwira mbere y'uko dukomeza uwihoreye uyu mwana amaze imyaka mirongo itatu yibaza byinshi kuwo ari we atazi aba- amazina y'ababyeyi be atazi aho akomoka yumva ari we wenyine uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo ndi murumuna wa se ngarambe jean pierre uyu mwana naramushakishije ndamubura uti yitwa mukamubano denise iri zina rya mukamubano denise ni mwebwe mwarimuhaye ni se ngarambe wari mwise ni izina ry'ababyeyi be bamwise nta ndetse aranabatizwa bamwita denise rwose ubwo ya- ya- ya- twahunze ari umukristo gatolika eh, yitwa mukamana denise yabwiswe n'ababyeyi be denise wamwumvise so wanyu uwihoreye leonidas ukubwira amateka y'iwanyu nabanje kumusaba ko akubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uwo uri we wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu ngaho nawe musuhuze umubwire ikikuri ku mutima
komera komera komera
komera komera ihangane Mm.
mumbure mu mukristo
okay bo okay donize turaza kongera turaza kongera ihangane okay O- okay ngiye kugukupira turaza kongera kuvugana umugabo wawe agarutse sibyo kukureka wenyine ntabwo ari byo ntabwo tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine ihangane nihangane nakomere ihangane rira turi hano sibyo so wanyu arahari nanjye ndahari turi hano kugira ngo tugukomeze ngira ku rubyara nyina na ba nyirarume na ba nyirasenge bahari rwose Mm, nabimubwiye nabimubwiye yuko afite umuryango mugari ndagukomeza ndagukomeza ubwo ni uko gukomeza ni ukumva nihangane nakomere ntabwo byoroshye kubyakira ariko ni igihe gikomeye ariko ni n'igihe cy'amahirwe ni igihe cy'ishimwe ku mana ku mana kubera yuko u- ntabwo uri nyakamwe ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya kuba niyemeje kuguhuza na na wihoreye leonidas ni uko nemera rwose yuko uri umukobwa we kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire eh, ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari nta kintu mugomba kumbwira mutagomba kuvugira ku karubanda ibyo mugomba kuvugira eh, mu gikari murabivugira mu gikari Eh, ariko mbere y'uko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijwi rya amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero ah, tuguhe umuryango wawe eh, nimba umaze kwiyakira gatoya uyu mubyeyi wamusuhuza
kubasuhuza cyane n'umuryango wanjye wose kandi nkaba nakiriye uburyo ambwiye ubwo imana nibishaka tuzabona oya muzabonana vuba ndaguha telefone ze nawe muhe izawe hanyuma muvugane muzatubwira umunsi muzaba mwemeje eh, kugira ngo ijwi rya amerika izakujyane ikugeze igikomero hanyuma uhure n'umuryango wawe Eh, tugukorere ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasaro ka buraga yego murakoze none muze u- uwihoreye um, wowe uracyafite akabaraga none rero ubonye umukobwa wawe mbere yo kugusezeraho ngaho mbwira uyu munsi wakiriye ute nishimishije kandi imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka Hmm, kandi ndagushimiye zenose ndagushima imana iguha umugisha ubwo butumwa n'imana buguhaye nkurikije uko numva ikiganiro agasaro kaburaga numva aba- aba- abo muhuza n'aba- n'aba- abana muhuza n'ababyeyi babo baba bara- baraburanye gusa imana iguha umugisha kandi imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibi ngibi ndabisohoje kubera ko igihe cya- cyabyo kigeze genda gushimiye kandi uzakomeze munyihanganishirize uwo mwana kumve gusikomera humura ni umubyeyi ni umubyeyi ukuze afite abana barumuna be na ba nyirasenge barahunga ababyara be bose barahari n'umuryango mugari bose twiteguye kumwakira mu muryango kandi imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubwo butumwa urakoze cyane uyu mwana arakumva ari hano tuzamukumurikira vuba ahangaha rwose tuzamukuzanira Ah, none denise mukamubano wamwumvise so wanyu witeguye kukwakira mu muryango Ah, avuga ati umwana wanjye imana irabikoze ngiye kongera mubone donije wowe ugiye gusanga umuryango hari abantu benshi hano ku ijwi rya amerika badufashije kugira ngo dushobore ku- kugera kuri uyu munsi mwiza rwose abo bose nabo nabo gushimirwa ariko wowe muri kano kanya donise bwo waturutswe bwo washoboye kwiyakira gatoya uyu mwanya nawe ni uwawe mbere y'uko dusoza ikiganiro
icya mbere ndashimiye imana kuba imana yarasi- yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo ndashima imana kuba mbonye umuryango wanjye nubwo ntabonye papa na mama ariko umuryango gurahari noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri ariforina badafite aba- badafite ababyeyi babuze umuryango wabo kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kabuze barebe ko babafasha kubona imiryango imana niyo ihabwa icyubahiro urakoze cyane rwose donije mu kamuwano byaranshimije cyane kukwakira uribuka tuganira narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe imana irabikoze ngaho rero ari wowe ari na sowanyu uwihoreye rero ni dasi mwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro uze kundamukiriza umufasha wawe donije na yakomeje kukuba hafi igihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwiriye inkuru nziza ariko umundamukirize umunkomereze umushimirire ngaho rero mugire umugoroba mwiza amahoro y'imana namwe murakoze imana ibahe umugisha muramuke imana ibahe umugisha yego murakoze
kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
uwitwa fishi bizumuremyi isimayel utuye i kampala muri uganda aritegura kujya mu rwanda gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango we yaramaze imyaka mirongo itatu atabona namuhuje na mubyara we witwa nizeyimana yahaya atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe akagari ka karama umudugudu wa byimana
alo
nshimiyimana amakuru yawe fishi ni hano ku ijwi rya amerika
ni makuru ni meza wari hano mu cyumweru gishize ushaka umuryango wawe mu rwanda none umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe nizeyimana yahaye waramubwiye mu kiganiro ariko mbere y'uko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze hari abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva agasaro kaburaga gatangiye urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe birashimishije cyane kubera ko naje ahangaha ku ijwi rya amerika nshakisha umuryango w'iwacu imana ikaba imbabariye nkahita mbabona vuba vuba ibyo ni byiza cyane biranshimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora ku ijwi rya amerika ndabashima ijana ku ijana urakoze cyane gushima ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe nizeyimana yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize yahaya nizeyimana wiriweho wiriwe neza nguyu rero umubyara wawe fishi Ismael bizumiremyi ari hano ngaho musuhuzi muraho bizumuremyi ndagushimiye ni ukuri kuba waratanze itangazo twari twarakubuze none tubashije kukubona rwose tumva twishimye imitsima yacu iraruhutse ndishimye cyane kandi n'umuryango wose urabyishimiye Ismael wamwumvishe ibyo yavuze
eh namwumvishe uwo nguwo yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe yego ndatekereza ko anzi aranzi no ushobora no kuba namuzi neza ariko we aranzi ndishimye ijana ku ijana bitewe y'uko nagerageza kubashakaho birananira ndongera ndagereza inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu hari umuntu wangiriye neza mbaye nimero y'ijwi rya amerika nca ku ijwi rya amerika none nanjye nabonye ariko noneho ikibazo gihari aho ndi ngewe ndi kure cyane ndi mu gihugu cya uganda ni muri kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'ubugande
yego mu kanya muraza kuganira ndabaha nimero buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari ariko nagira ngo nkubaze haya niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya nagira ngo umuhe amakuru make make yo mu rugo muhe amakuru y'abamutegereje muha amakuru muha amakuru y'uko hifashe aho ngaho mu karere ka ngoma ahakomoka yego fisi rwose ingoma turagutegereje dutuye ingoma ba mama wanyu baracyahari babiri aba muri amerika wo bitaga farida hari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecuru hari ubana mukecuru urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru ni ukuri kandi na nyirarume arahari witwa yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume kandi ni ukuri baramurindiriye baramutegereje kandi ni ukuri baramwishimiye kuba bamubona twifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo ariko nibura nibura wakibuka ukaza ukahagera tukishimana tukamenya ko twamaze kubona imitima ikururuka pe tukamererwa neza none yahaya mbere y'uko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu fisi isimayeri mwari mumaze igihe mwarabuze nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere y'uko nkureka
ikintu cya mbere nakora ni ugushimira ijwi rya amerika n'iki kiganiro cyawe ugezaho ni ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze ni nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye uba umeze nk'uwapfuye ni ukuri turishimye kandi ni ukuri badukoreye ikintu gikomeye mudukorera ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya amerika muri rusange
urakoze cyane kandi cyane
natwe turagushimiye uri umuntu mwiza fish isimayeri bizumuremyi hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro none ubonye umuryango wawe ngaho mbwira wowe bya byishimo watangiriyeho ubu ngubu nyuma ya Marceline Kamunazi ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere none nawe muri kino kiganiro cy'inshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe none wowe urumva umeze ute
murabanza mu mbabare bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikigande nicyo cyinshi ufite uruganda rwinshi mu kanwa kanjye noneho ndishimye ijana ku ijana imana izabambere icyo ikintu cyose igishoboka cyose ndishimye kabisa ndishimye ndishimye ubu ngubu nyine gahunda mfite kubera ko nanjye aha ngaha ubu ngubu mfite famiye nawe kubwiye yego
ni ukuvuga ngo nyine ndashakisha uburyo nshobora kurabanga mbonana na yahaya nimba ari no ku wasapu sinzi nimba ari ku wasapu ari kuri watsapu ibintu byose murabivugana mu kanya rwose murajya mu gikari muganire
nimba ari kuri wasapu kataho icyo cyangu kiroroshye kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cya kabiri ndamuka nje mu rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kugira ngo mbina nimero yawe wowe n'iyawe yawe igendana atari iy'akazi
itari iy'akazi kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine ni ukuvuga ngo nawe uri nk'umubyeyi wanjye ubu nawe urambyaye muri wecyo kati nenze nandi nashaka ibisigaye turaza kubiganira na yahaya ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro agasaro kaburaga muje guhura nyuma y'imyaka mirongo itatu mutandukanye mwari abana batoya yahaya wari ufite imyaka cumi n'umwe icyo gihe fisi isimayeri nawe yari afite imyaka ine none reba aho ibintu bigeze imana irabikoze ngaho rero nimugende muganire mwishime ngaho mbasezeyeho amahoro y'imana amahoro y'imana nawe yego nawe imana ibane nawe ni ukuri uratubyaye pe ni ukuri kandi dukoreye igikorwa gikomeye niyo mpamvu tuzahora dushimira ijwi rya amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga kabonetse
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga undi mwana ijwi ry'amerika yahuje n'umuryango we ni joseline uzamukunda bari bamaze imyaka mirongo itatu batandukaniye ku rushashi bahunga ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango atuye mu karere ka gicumbi akagari ka rusambya umurenge wa mukarange umudugudu wa kabungo nabuze umuryango wanjye muri mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yabaga mu rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nza kujyana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nkibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri congo ya kuruwa ruje turi mu wuhe mwaka ni mu wuhe mwaka uribuka icyo gihe muri mirongo icyenda na kane ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma mwahunze muturutse he twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rinzamo ngo ni i remera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri twabaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo wari ufite imyaka ingahe mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri itanu ariko nabonaga ndi kwa sogokuru papa wawe yitwaga nde ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwaga fora mfite murumuna wanjye witwa uw'imbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago twuzuye muri salo mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika twongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore yari umugore hanyuma se wambwiye yuko warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri oruforina oruforina bakujyanyemo ni iyihe
bajyanye muri oruforina yo muri kongo muri kongo ntabwo wibuka uko hitwa ni muri kibumba hari muri kibumba icyo gihe muri kibumba birumvikana ari uko wagiye kuvoma amazi warageze muri kongo
kubera ko nari ntaragera muri congo twari tukiri mu rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ihita ihansanga ihita ingeza injyana muri congo mbwira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze ni iki wibuka nibuka hari imbuga ngari iya mbere yari irimo amazu abiri hari iyo twacanagamo n'iyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo abaturanyi wibuka bukwa sogokuru wawe ni bande nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga mukangango afite umwana witwa nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa madarina n'umugabo witwa tanazi n'umugore witwa nyirabashyitsi abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
ahandi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za gitarama mbere
Kubera niho iki?
hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko rutongo na shorongi bi- biri- biri muri za rurindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezeyemo kubera iki se wumva rutongo ariho ukomoka
ni uko utwo duce naratwumvaga twabaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha n'aha ngo hakurya iriya gutyo ngo za ngo ni za shorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko ishyorongi
Mm, na za rutongo hanyuma ukaba utekereza ko waburiye ku rushashi
Mm.
izina uzamukunda wari urifite muri mirongo icyenda na kane
yego iryo zina nari ndifite ko wajyaga mu misa wari warabatijwe
oya ntabwo nari nakabatijwe
iri joseline bari guhaye ryari Mm, ni uko umubyeyi wamvanye muri oruferina yarambajije ngo witwa nde ndamubwira nti nitwa uzamukunda arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na joseline ubwo akagenda arinyibutsa arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko ariko uzamukunda niryo rya mbere nyirizina nari nsanganywe aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa joseline
Eh, uzamukunda joseline yongeraho joseline ni naryo nabatijwe na magingo aya ni naryo riri mu irangamimerere uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore yari umugore yari asanzwe anahareramo abana kwa kundi areba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo Yar- ya- yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo natwe duturutse mu rindi tente
ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze yitwa nde yitwa mukarurangwa serafine nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya niba hari umuvandimwe hari umubyeyi wawe papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe haba hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge na ba- abo bose niba hari ukumva ni iki wumva ushaka kubabwira n'uwa muntu utumwe intanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima
numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane ukaba Mm.
utazi aho wavutse Mm.
ni ibintu bibabaza kandi bi- bihora bindika umutima bimbabaza Mm.
nifuza kuba nababona rero ndahamya rero yuko uh, bazakumva bakakumenya hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko imana yamannye ko wabonye umuryango komeza rero utegereze wizeye amahoro y'imana ni ukuri murakoze kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye nanjye niringira imana y'uko izabikora
agasaro kaburaga kabonetse
abanyagicumbi abanyarurindo abanyarutongo mwaraduhamagaye muduha amakuru twayakurikirana tugasanga ahura maze kumenya aho umuryango wa joseline uzamukunda uherereye nahamagaye umubyeyi we mukakabano dafroze atuye mu karere ka rurindo akagari ka bubangu umudugudu w'akaraba muraho neza uraho neza mubyeyi amakuru yanyu ni venuste nshimiyimana hano ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ndakumva Mm, uranyumva uranzi barakumbwiye ugiye ariko nkumvise vuba aho aho uvugiye Eh, mvugana n'umukobwa wawe
Eh, waramwumvise se uzamukunda naramwumvise umwumvise uramumenya naramumenye mbwira waramwumvise abantu barakubwiye bati ni umukobwa wawe niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe mbese mwatandukaniye he mubyeyi batandukaniye ahantu hagati yo ku rusasi nyamubona
nawe yarambwiye yuko koko ageze ku rushashi ko ariho mwatandukaniye byagenze gute kugira ngo mutandukane
ngo twari tuhageze dukambitse ariho twari tugereye noneho ubwo ikivometo ngo ajye kuvoma yego agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma ubwo byari nka saa munani z'amanywa ntiyagaruka ahubwo hagaruka uwo wundi niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma nibyo rwose mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho gusa kuba yarapfuye
komera na nyina wabo na nyina wabo mukangago ziteriya nawe yarapfuye naho se uriya mwana we nyirabagenzi we ariho nyirabagenzi aracyariho
n'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi mwigeze mutura aho ngaho za rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
mbere mbega ahatari hahinduka twari dutuye muri rutongo muri komine ya rutongo yego ubwo segiteri yari cyuga umudugudu wari bwoca serire yari kigufi mbega ntaho yayobye ntaho yayobye bivuze neza ijana ku ijana rwose uzamukunda ni umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo ubu rero mu kanya mu kanya ndare ndabahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo nkubaze mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka mirongo itatu ukamwumva ku ijwi rya amerika mu kiganiro agasoro kaburaga ni iki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
yewe umutima waradiye umutima uradiha n'ubu uracyadiha ariko niyo mbyumva gutyo numva ko wenda atari nawe numvisize avuga ukuntu byagenze numva ko ari we rwose n'ubu kereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga ni umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera ntabyemera neza ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya ni mube mukubye telefone ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngako karaje maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga n'ay'umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muha inkuru nziza we uza gukunda amakuru yawe ni meza ni venuste nshimiyimana ku ijwi ry'amerika yego ndabumva uranyibuka ndabibuka uri umuntu mwiza uri mu rugo ndi mu rugo hari abantu muri kumwe uri wenyine nari ndi kumwe n'umwana ariko nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza ni ukwari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri iruhande bari bugufashe kuyakira kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima
abantu hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe
yego ndikukunda ni byiza ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana baragutegereje kugira ngo muvugane mama wawe tumaze kuvugana bari bari aho mwari mutuye niho bakiri ni uko hahindutse niho bakiri ariko uko wabingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho utuye muri rurindo haruguru ariko nibyo mama wawe mumaze kuvugana mama wawe arahari tumaze kuvugana n'ubu mu kanya ndabahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye kurusha shi nk'uko wabimbwiraga nibyo mama wawe namubonye
mwana yanjye we kuvugana nawe yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi bakube hafi burya no kwishima birasangirwa yego
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngakokaraje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yandi ngakokaraje abandi bana ijwi ry'amerika ryahuje n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwandakazi bafite ubwenegihugu bw'ububirigi bamaze imyaka irenga makumyabiri bashaka umuryango mu rwanda butuya na mukuru we bavanywe mu nkambi ya croix rouge yari bujumbura mu burundi mu kwezi kwa gatandatu muri mirongo cyenda n'ine nyina anyenshi mukansangwa amaze kwitaba imana bari baje bahunga bavuye mu rwanda bari kumwe na nyirarume damascene ndagijimana sekuru venanti kayumba amaze kwicirwa icyahinda bakomoka ahitwa ku mubuga ni hafi y'ikibeho mu cyahoze ari perefegitura ya gikongoro louise bukuru yaje ku ijwi ry'amerika ndamwakira
nisanze mu birigi mu kwezi kwa gatandatu muri mirongo icyenda na kane nyuma ya jenoside yabereye mu rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u rwanda njya mu burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'ababirigi
ni kantifuyi uburundi icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe
sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na gatatu no kuwa mbere muri mirongo icyenda na kane nari mfite hagati y'amezi ane n'atandatu
ufite se amakuru y'ababyeyi bawe
nta makuru mfite ku babyeyi banjye bambwiye ko mama yapfuye papa we nta makuru ye twamenye kuva mu gihe cya jenoside kugeza ubu hari marume ntazi aho aherereye ashobora kuba akiriho
waba se ufite izina rya nyokorume
yego ndarizi yitwa damascene
mama wawe yitwaga nde
yitwa agnes mukasangwa niba ndivuze neza papa yitwa vena kayombo est-ce que tu sais plus ou moins waba uzi se byibura aho bakomoka
bambwiye ko dukomoka mu mubuga hafi y'ubutare ça c'est une démarche très spéciale que tu as iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka mirongo itatu uvuye mu rwanda ugahungira mu burundi imyaka mirongo itatu ubuze ababyeyi bawe pourquoi ça t'a pris autant de temps kuki watinze gutera iyi ntambwe Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans, c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
muri iyo myaka mirongo itatu harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru nifuje kuzuza inkomoko yanjye nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka mirongo itatu ngashaka umuryango wanjye
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi? Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc euh, elle serait décédée dans les camps de la Croix-Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix Rouge azize uburwayi ntazi.
Euh, voilà, exactement lesquels je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
si par chance tu retrouvais ta famille au Rwanda ugize amahirwe ukabona abawe mu Rwanda quels sont tes projets n'icyo wifuza gukora Alors, je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère que eux ont envie également de me rencontrer.
ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo nasubirayo nkabahobera nicyo cya mbere nakora Et euh, les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
maze kubona nyirarume w'abana bashaka umuryango witwa damascene ndagijimana naramuhamagaye atuye mu karere ka huye umurenge wa tumba nabamenye cyane rwose n'imama yamugomoye nabamenye nubwo bari abana batoya cyane ariko ishusho n'indagize ishusho ni nyina ubabyara none se mbwira damascene wumvise umeze ute ubonye amafoto ya bariya bana mwaherukanaga muri mirongo cyenda na kane muri bujumbura ikintu nakoze amarira aza mu maso ndamyarira kubera ko mawi wabo ajya gu- ajya gusaza agapfa yarambwiye ngo uzagize umwana wa mama tuvukanwe ntabwo nayitwara nanjye ndi impunzi wahazi mu kazi haza n'umugabo abana rwose nabasiye kuri serivisi butuma bambwira ngo bajye kubavuza ngo barakorora abana bambutse imbaga ntabwo nabatanze imbanga ahubwo nuko nta bushobozi nari kubakora nanjye oya uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye bandika perezida bandika superezida bandika komine iwacu bagiye kubarera kubera amashuri yanjye makeya ntabwo nabikurikirana no kutangira birumvikana ntiwabishoboye ariko nabo bashubije amaso inyuma rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona bibukaga damascene bibukaga n'iriya foto maze no kubatumira Mm.
baramanukira kuri hoteli nimba ngo bayita ngo merikiye bujumbura Eh, kuri meridiya i bujumbura suruse du nil bampa icyo kunywa n'icyo kurya Mhm.
nabaga mu ngagara mu ikati ya gatanu rero abana baba batwaye nabanaga n'umugabo bitaga mbaraga mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya ah, nta makuru ya papa wabo kuruye bite byagenze gute ahubwo papa wagiye umbyara yitwa kayumba venani yego nyine kayumba niwe papa wanjye ugiye umbyara hanyuma igihe mutwandagije imana jade amaseni hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga anyisi mukansanga hanyuma se niba papa wawe ariwe kayumba venanti u- n- umugabo wa mushiki wawe yitwa nde umugabo w'umushitsi wanjye ntabwo muzi kubera ko urabona umushitsi wanjye yagize ibintu byabo byo gukorera amafaranga gutumbura hanyuma barashakana maze gushakana muri mirongo icyenda na kane nzagera mu rwanda hanyuma nza guhunga ndavuga ndetse kumbuga ngo ndavuga ndetse ubundi kumbona data na mama ba na- na muka data mbega mama yari yapfuye wasanga muri kibanyi butumbura ko hari amahoro mageze usanga ba- nabo ngo barahunze agaruka nyuma namutwajije ukwezi kumwe umunani kuri sitasiyo de bujumbura hanyuma akurikirana abo bana ntabwo twongeye kongera kubonana nabo yari umuzungukazi w'umudamu n'umugabo bari
agasaro kaburaga kabonetse
tumaze kuvugana ndamuhuje n'umwe mu bishywa we louise bukuru baraganira damascene rero ndagije imana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze eh, n'abakobwa bawe abana ubereye nyirarume eh, abana umwe muri bo bukuru ah, yaje hano ku ijwi ry'amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze Je suis en ligne avec euh, ton oncle euh, Damascène, donc c'est c'est une occasion pour moi de, de vous réunifier, cette fois-ci par le biais de euh, La Voix de l'Amérique, et l'émission Agassaro euh, Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle, Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damascène et enchantée, réellement enchantée.
Ati ndakuramutsa Damascène, nshimishijwe no kukuvugisha.
mwana wanjye mwisho wanjye urakagira umugisha urakagira amashyo n'amatongore À, à toi, ma nièce, je suis très heureux de, de pouvoir euh, te parler. Que Dieu te bénisse et que, et que tu aies toute euh, la joie que le monde peut offrir.
Je lui souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
ati nanjye ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi Je vous remercie à vous tous, euh, les journalistes de La Voix euh, de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux euh, de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que, que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de, de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
ati ndashimira cyane venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka mirongo itatu ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje imana umuhunga utakabarije J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasen parce qu'on n'en a pas vraiment discuté. Mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu. Mais euh quelque part cachée dans, dans, mes recherches, il y a ma, ma soeur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que, que Damasen il sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi euh, très très heureuse.
Adam Guillati. iyo buri gihe mvuga mvuga yewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje njyenyine nawe ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo bwose atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
agasaro kaburaga kabonetse
nyuma y'imyaka mirongo itatu jacques muhira atandukanye n'umuryango we yarawubonye we na mushiki we bari baturanye ariko nta n'umwe wari uzi ko undi akiriho batuye mu karere ka bugesera umurenge wa mayange akagari ka kagenge gitandukanye ni umudugudu gusa kuko muhire atuye mu mudugudu wa kiruhura naho mushiki we silivia ingabire akaba atuye mu mudugudu wa taba bagenzi ba angelike bagira ubusa na fulgence akizuwera baramuherekeje bamushyikiriza umuryango umuhango wo kwakira jacques muhire watangiriye mu rusengero rwa kiliziya gatolika kuri paruwasi ya mayange mu bugesera padiri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushiki we ni wowe soko y'ubuzima kandi ni wowe uwavutse wese aba ari mu biganza byawe turagushimira uko warinze uyu mwana muhire kandi kwa mushiki wa muhire ni mu mudugudu wa taba naho kwa muhire ni mu mudugudu wa kiruhura bombi mu kagari ka kagenge imayange mu bugesera kwa silivia ingabire ariwe mushiki wa muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye muhire yakirijwe amashyi n'impundu reka rero twakira abashyitsi n'amashyi menshi bayobowe na merimana na bosco
mu rugo kwa mushiki wa muhire kubera imbaga y'abaje kumwakira kubona aho wakandagira byari ihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amarangamutima y'imbaga yari hateraniye hashize imyaka myinshi imitima yacu ishavuye twibuka umuvandimwe wacu twatandukanijwe n'amage uwaba uzara umwana muto tumugarurire wari umugabo iyo mwana ikoze muri izo ndirimbo kandi harimo n'iyibumbatiye insanganyamatsiko ku kiganiro agasaro kaburaga cyamurisanga nugaruka arabankabaya kwamuye umunezero ubwigunge bukabona kito wimureba medora akazuba agasaro kaburaga karaje karasa na sheragire banoni umumarashava ingabo y'urugendo imuhamagara inshuti n'imiryango twunge muyanyu ngo turirimbe rugira wazigamye agasaro kazimiyo arakagutuye ngabiruhiriwe mu babyeyi
muri ibi birori kuri muhire wari umaze imyaka mirongo itatu yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo kuri uyu munota no kuri iyi saha n'ibyishimo gusa muri nge kuko umutima wakingurutse kandi n'uri hano wese arabibona ko ari bineza neza bishingiye kuba nahuye na mushiki wanjye mushiki wanjye Sylvia umuntu uba mumaze imyaka mirongo itatu mutabonana kongera guhura ni ibyishimo gusa ibi neza neza ku bw'ibi birori no kuri mushiki wa muhire ingabire bya ruko kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye muhire jacques umwe wenyine mfite kuri iyi si umutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva kuko nawe urabizi kubaho uri umwe uri nyakamwe si nkiri nyakamwe ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane uyu munsi rero byabaye akarusho kuko n'abambazaga ngo muhire waramubonye bamubonye ku mugaragaro isumayiri mbihariyimana ni umugabo wa ingabire umva uko yakiriye kuba abonye muramu watarazi ko akiriho kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise ko ahari ibyishimo byabaye byinshi ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi kuko hari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana ariko kwicarana nawe tukajya inama tukubaka umuryango biranejeje cyane biranejeje cyane muhire na ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro agasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo abantu bose babasha gukurikira radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro ntibafungure kenshi ahubwo bumva amakuru bahanahana amakuru ko hari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakaba batayumvisha ko ugasanga babumvishe babazi ni ukuri ntibabwirane bahabeho kominikasiyo kugira ngo abarangisha batabashe guta babona imiryango yabo bitabye se batabashe kuyumva bagende barangirana kuko uko biri kose nta muntu kuri iyi si udafite uwe icyo nabwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika mu gasaro ka buraga kiriya kiganiro nk'uko nabivuze ubushize nabonye ari nk'umugambi w'imana wo guhuza abantu bagiye baburana n'ababo kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo umusaza w'ipimake musabye imana wareze muhire kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi amukuye mu kigo cy'imfubyi yasabye imbaga ya raho kurushaho kwimika urukundo nakoze ibyo nshobora imana yanshoboje bavandimwe n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo uwo ari we wese agire urukundo akunda imana akunde na mugenzi we ku bari bitabiriye kwakira muhire mu muryango nabo ibyishimo byari byose nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka mirongo itatu n'itanu ni myinshi mu by'ukuri turishimye cyane twese twaje kubera icyizere twizeye ko imana yabakoresheje mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka utazaboneka ntituzamubabaza ku rwacu uruhande nk'abaturage iyi radiyo turasaba kwiranga abakozi bayo uwiteka bazabaho ubugingo buhoraho kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imiteguro abakiriho bitegure kugaruka kwa kirisi turi bugufi muhira ari mu bantu bagera kuri mirongo itandatu n'umunani ijwi rya amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka itatu itangije ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga muri uyu muhango wo guhuza muhire n'abavandimwe icyijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwi ye byasigaranye byumvikana ko hakiri abatari bake bakinywa batewe no kubona ababo batandukanye kubwo amateka asharira u rwanda rwanyuzemo nk'abatuye imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya kongo gusa baracyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro agasaro kaburaga no kubona ababo eh wagira urusajwi rya amerika mu bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
agasaro kaburaga karabonetse ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye ariko mbere yo kubasezeraho ndifuza gushimira mbikuye ku mutima umubyeyi wumva ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru buri gihe uko ikiganiro gitangiye ambwira ko turi kumwe yitwa mukabutera dative atuye mu murenge wa nyakabanda akagari ka munanira ya mbere ni mu mudugudu wa kabusunzu ijwi ry'amerika iragushimiye mbashimiye namwe kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere mbifurize gutangira umwaka mwaka neza naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiye imana
diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse voice of america agasaro